Bandanya kumviriza ijwi ry'Amerika. radiyo hejuru y'amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe na joediani nahazwe ngiye kubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi zimwe zimwe mu ngingo nkuru nkuru zikigize zirimo impunzi z'abarundi zahungiye mikambi ya rusenda iri muri repubulika ya demokarasi ya kongo zihangayikishijwe n'ikibazo c'amadeni giterwa no guteba kuronswa imfashanyo ndafise abanyuze ideni nabuze iyo nkura n'igihumbi kimwe ndabari ndakivanira bivanye n'utudeni abanyagihugu baba barafashe mu bihumbi cumi n'icenda n'amajana atanu ari buri hangahe asigarane angahe kubwira arabe ukuntu yibeshaho gushikaho irindi gaburwa ry'amafaranga rizobera abo ni bamwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu ikambi ya rusenda bagaruka kuri ico kibazo c'amadeni abugarije iyo nkuru co kimwe niyerekeye ingingo y'ibanki nkuru y'igihugu c'uburundi brb yo kugara amazu yose adandaza amafaranga y'agaciro n'ihandi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu ariko imbere kuja kwidonido y'amakuru nciye ku masonga nandi ndafitiye ntarinze kubabwira mugenzi wacu edi gwema banze atushikirize ayagezweho irya nino kw'isi edi umubare w'abantu bamaze kwicwa na virusi ya korona mu gihugu cy'ubushinwa umaze kugera ku gihumbi n'ijana na cumi imibare mishya yatangajwe na komisiyo ishinzwe iby'ubuzima mu ntara ya hubei yatangaje ko yamenye ko abandi bantu mirongo icyenda na bane bishwe n'icyo cyorezo mirongo icyenda na gatanu ku ijana ry'abamaze guhitanwa n'iyo ndwara ni abo mu mujyi wa wuhan umurwa mukuru w'intara ya hubei iyi virusi yavukiye nk'uko umuryango witwa american medical association wabitangaje abanduye virusi ya korona bararenga ibihumbi mirongo ine na bitatu muri bo mirongo itatu ku ijana ni abaganga n'abaforomo ama isanga ibi biteye impungenge z'uko inzego z'ubuvuzi zose zishobora gusenyuka mu mujyi wa wuhan hagati aho ibitangazamakuru bya leta y'ubushinwa bivuga ko abayobozi bakuru babiri b'inzego z'ubuvuzi mu ntara ya hubei birukanwe ku mirimo yabo kuri ubu iyo virusi yamaze guhabwa irindi zina n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ubu yitwa covid cumi n'icyenda abategetsi mu nzego z'umutekano n'iz'ubutasi muri leta zunze ubumwe za amerika bakomeje guhangayikishwa n'amakuru agaragaza ko imitwe n'ibikorwa by'iterabwoba bikomeje kwiyongera ku mugabane wa afurika raporo y'umugenzuzi mukuru general glen fine muri minisiteri y'ingabo muri leta zunze ubumwe za amerika igaragaza ko nta gikozwe iyo mitwe ishobora kuzageza ibikorwa byayo ku butaka bwa amerika iyo raporo yerekana ko imitwe y'iterabwoba irimo al qaida na leta ya kiyisilamu ikomeje gushinga amashami mu bihugu bitandukanye bya afurika byinshi muri ibyo bikorwa nk'uko iyo raporo ibigaragaza biboneka cyane mu bihugu byo mu burengerazuba bwa afurika general fine akomeza agaragaza ko hakenewe ingufu zidasanzwe zo guhangana n'iyo mitwe itaratangira kugaba ibitero ku nyungu za amerika mu kwezi kwa mbere intagondwa za al shabab zagabye ibitero mu nkambi ya gisirikare muri kenya zica abanyamerika batatu muri iki cyumweru leta zunze ubumwe za amerika zatangaje ko ibiro bishinzwe ubugenzacyaha fbi bigiye gutangiza gahunda n'igihugu cya kenya yo kurwanya iterabwoba iyo raporo y'umugenzuzi mukuru muri minisiteri y'ingabo za amerika igaragaza ko umutwe wa al shabab ufite abarwanyi bari hagati y'ibihumbi bitanu n'ibihumbi icumi iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda abantu barenga cumi na batanu baguye mu mpanuka y'ubwato mu gihugu cya bangladesh ubwo bwato bwari butwaye impunzi z'abarohingya bageragezaga kujya mu gihugu cya malaysia bava muri bangladesh bakoresheje inzira y'amazi abategetsi muri bangladesh bavuze ko bashoboye kurokora abantu mirongo itandatu kandi ko bakomeje gushakisha abandi ubwo bwato bwarohamye burimo abantu barenga ijana mirongo itatu abarahinga barenga ibihumbi magana arindwi bahunze igihugu cyabo cya myanmar kubera ubwicanyi n'urugomo bakorerwaga bazira idini bayoboka rya isilamu bamaze hafi imyaka itatu mu nkambi mu gihugu cya bangladesh benshi bakomeje kugerageza guhunga iyo nkambi berekeza mu gihugu gituranyi cya malaysia igihugu cya portugal cyategetse ko konti za banki za isabel dos santos zifatirwa ibiro by'ubushinjacyaha mu mujyi wa lisbon byemeje ko konti zose za dos santos n'umugabo we sindika dokolo zafatiriwe ibyaha dos santos ashinjwa byinshi yabikoze ubwo yayoboraga sosiyete y'igihugu itunganya amavuta ya sonangol asanzwe ari we mugore wa mbere ukize muri afurika akaba n'umukobwa w'uwari perezida wa angola jose eduardo dos santos bivugwa ko afite imitungo ifite agaciro ka miliyari zirenga ebyiri z'amadolari ubushinjacyaha bwa portugal buvuga ko bwafashe icyemezo cyo gufatira izo konti ku busabe bw'ubushinjacyaha bwa angola dos santos w'imyaka mirongo ine n'itandatu ahakana ibirego ashinjwa akavuga ko akurikiranywe kubera impamvu za politike umushinjacyaha mukuru wa angola yarahiriye kuzagarura isabel dos santos mu gihugu kugira ngo abazwe umutungo yanyereje dos santos yavuye i rwanda nyuma y'uko uwasimbuye se ku buyobozi perezida joao lorenzo agiye ku butegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi dos santos yakunze kubarizwa hagati y'umujyi wa lisbon muri portugal n'uwa londres mu bwongereza abashinjacyaha muri angola mu mpera z'umwaka ushize bafatiriye amafaranga ya isabel dos santos ari mu mabanki no mu bikorwa bye by'ubucuruzi afatanyije n'umugabo we w'umunyekongo sindika dokolo umuyobozi wa palestine mahamud abbas yamaganye umushinga w'amasezerano y'amahoro hagati y'igihugu cye na israheli uherutse gushyirwa ahagaragara na perezida donald trump wa leta zunze ubumwe za amerika ageze ijambo ku kanama k'amahoro n'umutekano k'umuryango w'abibumbye abbas yahamagariye ibihugu byose kudaha agaciro ayo masezerano yavuze ko ayo masezerano ari amayeri ya amerika na israheli yo gusibanganya no kwibagiza isi ikibazo cy'akarengane cya palestine
akoze mugenzi wacu yagiguwemo kuri ayo makuru adushikirije agezweho hirya nino ku isi ndabibutse ko ijwi rya amerika mukomeje kumva mu kirundi n'ikinyarwanda isamira na washington dc muyumva kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kuri mwebwe mutwumva muri mu rwanda mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero mirongo ine na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe ku mugoroba kugira mutwumve muca muja kuri cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri ku isi yose turi live kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com adrese ya facebook yacu instagram na youtube ni voa radio yacu ikiganiro niwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isa indwi gushika isa indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nongere ndabahe ikaze ikiganiro cacu tugihere muri uganda aho inzige zimaze iminsi zibangamiye ibihugu bimwe bimwe vya afurika birimo kenya na somaliya zatandukiriye uganda amakuru ava muri ico gihugu yemeza ko zatanguye konona imirima gusa leta ya uganda yemeza ko yatanguye guhangana n'ico kibazo gishobora gutandukira ibihugu bibanyi inkuru ya mugenzi wacu ignatius bahitsi abasirikare b'igihugu ibihumbi bibiri nibo batojwe mu kazi ko kumisha umuti w'amazi wo kwica inzige zimaze kabiri zigeze muri uganda ziturutse mu gihugu cy'igituranyi cya kenya aho icyo gihugu cyari cyaratangiye guhangana nazo mu kwezi kwa cumi na kabiri k'umwaka ushize minisiteri ishinzwe ibiza mu gihugu nayo yavuze ko imaze gutanga hafi miliyoni ibiri z'amadolari y'amanyamerika yo kugura indege zo gufasha mu kumisha iyo miti yo kwica utwo dukoko dushobora kurimbura amajana n'amahegiteri y'ibiribwa mu gihe gito cyane nyamara ariko impunyanya ntabwo zitewe no konona imyaka yonyine ahubwo n'ubworozi bw'amatungo bushobora kugirwaho ingaruka zikomeye Esther Anyakun ni umushinga amategeko kuva mu karere ka Karamoja aho izi nzige zateye ati mu gihe inzige zononye ubwatsi buke dufite bizaba bivuze ko hazabaho n'ikibazo cy'amatungo kubura icyo yarya twari dufite amahirwe ko mu gihe giherutse ubwo imvura yagwaga ubwatsi bwari bwameze none inzige zishobora kubwonona kandi n'ubwo aborozi b'inka bakwimukira ahandi ntacyo byatanga kuko naho izo nzige zahagera abashinzwe inyamaswa zo mu ishyamba nabo bafite impungenge akaba bahaguruka ikibazo gufatanya na leta guhasha inzige dore ko bavuga yuko ziramutse zigeze mu mashyamba aho bacungira inyamaswa zamara ibyatsi bitunze izo nyamaswa bityo nazo zigahura n'ikibazo cy'inzara nubwo leta irimo gukoresha ingufu nyinshi kurwanya izi nzige cyane cyane bakoresheje imiti abashinzwe ibidukikije bo bihanangirije leta kwirinda gukoresha imiti ishobora konona ibidukikije umuryango ushinzwe ibiribwa ku isi pam nawo wasabye leta kwigengesera cyane cyane mu gikorwa cyo kumisha imiti y'ikizo nzige kugira ngo iyo miti itagera ku myaka n'amatungo amasoko y'amazi hamwe n'aho bororera inzuki n'ubwo inzige ari ubukoko abantu bashobora kurya uwungirije uhagarariye ishami ry'umuryango wita ku biribwa muri uganda pam priya gujadu yiyamye abantu kutarya inzige zitewe umuti Once uh, control operations are underway.
ati mu gihe hatangijwe ibikorwa byo kwica inzige hakoreshejwe imiti abantu bakwiye kwirinda kurya inzige zitewe umuti cyangwa kurya inyamaswa zariye inzige nk'inkoko kandi mukwiye no kurinda abana kudakinisha inzige zipfuye zatewe umuti Desert locusts that they may see dead on the ground.
minisitiri w'intebe bwana ruhakana rugunda asubiza impungenge z'abaharanira ibidukikije yavuze ko imiti bagiye gukoresha ari imiti idafite ingaruka ku bidukikije kandi yemerewe ku isi hose inzige zishobora gusimbuka zigakora urugendo rungana n'ibirometero ijana na mirongo itanu ku munsi kandi zisimbukira hejuru cyane mu kirere bituma kuzimisha umuti zigenda bigora ukurikije ubushakashatsi bwakozwe ku nzige ngo umubare w'inzige zihagurukira icyarimwe uba uri hagati y'imiliyoni mirongo enye na mirongo umunani kandi ku munsi uwo mubare akaba ushobora kurya ibiribwa bihagije abantu bagera ku bihumbi mirongo itatu na bitanu ku munsi akarere ka karamoja mu burasirazuba bwa uganda aho izo nzige zageze kagizwe n'intara indwi kandi ni akarere gakunze guhura n'ikibazo cy'inzara kuko haka izuba ryinshi cyane kuruta ahandi mu gihugu rikica ibihingwa kandi akaba anari akarere gatunze inka nyinshi cyane bivuze ko ikibazo cy'ibihingwa n'amashamba bike cyari kihasanzwe akaba kigiye kwiyongera ukurikije ikigo cya leta gishinzwe ibiza ikindi kibazo kigiye kubyuka ni uko kubera izuba ryinshi muri ako karere ryumisha amashamba n'imyaka bigiye gutuma inzige zibura icyo zisanga kurya kizihagije bityo zigahita zimukira mu tundi turere twa uganda byihuse nibutse ko ikiza cy'inzige cyatangiriye mu gihugu cya etiyopiya mu mpera z'umwaka ushize akaba zigeze muri uganda zarabanje mu gihugu cya somaliya hamwe na kenya bivuze ko zishobora no kurenga muri uganda zikagera no mu bindi bihugu bihanye imbibi na uganda no kuharenga ignesia sibahizi ijwi ry'amerika uganda Ignatius Sebahizi urakoze mu Burundi naho ishami rikome gishinze kurwanya ibiture n'isesagurwa ry'amatungo ya leta rihamagara ico gihugu guhagarika ingingo ifuta amazu yose adandaza amafaranga y'agaciro mu kiganiro cihariye aha ijwi ry'Amerika Gabriel Rufyiri atwara iryo shirahamwe yemeje ko iyo ngingo izotangura kuja mu ngiro higenekezo rya cumi na gatanu ku kwezi izogira ingaruka mbi zitari nke ku butunzi bw'Uburundi Eloge Wirikaneza kuva kuri iyo tariki amabanki yonyene niyo yemerewe kuvunja amafaranga y'agaciro jean ciza umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu berbe yatangaje kuri uyu wa mbere ko iyo ngingo yaje ihageze berbe yagiza vunjayi kuba batubahirije ingingo nshasha yafashe mu mpera z'umwaka uheze ku bijanye no kugura no kugurisha amafaranga y'agaciro harabaye amanama yo guhanahana ivyiyumviro no gusiguriranira hagati y'ubuyobozi bwa banki ya repubulika y'uburundi na bene ayo mazu yo kudandaza amafaranga mvamakungu mbere n'umwumvikano ku kuntu inyungu yabo yongana bafatiye ku biciro bisorwa ni banki nkuru y'igihugu ku munsi ku munsi wari wabaye mu nyuma haribonekeje utunenge mu ikurikizwa ry'iyo ngingo hamwe no mu ikoreshwa ry'ubuhinga bwo gutunganya ibikorwa by'ayo mazu adandaza amafaranga mvamakungu butangwa na banki ya repubulika y'u Burundi naho ibanki nkuru y'igihugu itahengeshanije kubibibutsa kuri izo mvo uburenganzira bwari bwarahawe amazu adandaza amafaranga mvamakungu bwarayatswe bwa kabiri ba nyene ayo mazu adandaza amafaranga mvamakungu basabwe gukuraho ivya ibyapa n'izindi nyandiko zerekana ko bagura bakongera bakagurisha amafaranga mvamakungu bwa gatatu amazu yegukira amabanki niyo yonyene yemerewe kugura no kugurisha amafaranga mvamakungu avunjirwa mu minwe mu Burundi vyerekana neza yuko ibanki nkuru y'igihugu yananiwe ni ukuvuga ko yari kuba yaretse ati faranga rishatse nirivunjwe kuri aya canke hariya ntaco bimbwiye muri ico gihe imirimo y'ibanki nkuru y'igihugu yari kuba iriko irayinanira ariko gabriel rusiri atwashira hamwe urikome rigwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta asanga ije guhuhura ivya ibyahuha bibonekera ubwa mbere yuko ibintu byose birondegwa n'ayo mafaranga y'agaciro bibita mu gifaransa matiere premiere ni ibintu vya nkenegwa bikenerwa kugira ngo hashobore gukorwa nk'akaroro nk'isima hashobore gukorwa ibinyobwa vya brarudi n'ibindi bintu biva hanze bihambaye abanyagihugu bakenera mu buzima bwabo bwa minsi yose nk'ibi bintu bijanye n'imiti n'ibitoro hamwe n'ibi bita matiere premiere bi- bikora isukari kugira ngo isukari ishobore kuboneka n'ibindi n'ibindi n'ibindi rero ivyo bintu byose ugiye kubiraba ngaha ku rubuga ku isoko usanga ivyo bintu ibiciro vyigwijije na kabiri ehe ndabihe nk'akarorero mugende nko ku isima ya buseko igiciro kizwi leta yashizeho ni ibihumbi mirongo ibiri na bine n'amajana atanu mugabo umufuko wa buseko kugira ngo uwuronke ni ibihumbi mirongo itatu na bibiri ifanta nuko ibinyobwa ibyo ari byo byose bindi nuko imiti yoyo byarabaye akayobera abahinga ntibikivugwa ibibazo bihari n'ibibazo bihambaye cyane ku buryo leta itobifata minenegwe ngo bibaze yuko kugara aya mazu y'ubudandarizo ariyo nyishu ibibazo abatoye iyi ngingo y'ibanki nkuru y'igihugu ni ntabandubuka kugeza ubu ibitigiri by'abantu bazotakaza akazi kubera yo ntibiramenyekana icyo bikora ni benshi kuko bakorera ku butaka bwose bw'uburundi cane cane ku mipaka ku migwa mikuru y'intara zimwe zimwe no ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura bagizwe n'abanyamahanga n'abavukagihugu eroje urika neza ijwi rya amerika eloje wirika neza mu gisata co kumenyesha amakuru naho urunani rw'abamenyesha amakuru bo mu gihugu ca senegal rusaba iradiyo y'abongereza bbc gusubira ku ngingo mu- i- yafashe yo kwirukana umenyesha amakuru jacques camatan kubera ikiganiro yagiranye n'umwanditsi charles onana ku rwanda venuste nshimiyimana mugenzi wacu ari mu biro vy'ijwi rya amerika i londres mu bwongereza adusigurira ivyino dosiye hashize amezi hafi atatu umunyamakuru jacques martin ukorera bbc mu biro byayo i dakar muri senegali yakoze ikiganiro n'umwanditsi charles onana uba mu bufaransa baganiriye ku gitabo aherutse gutangaza yise rwanda la verite sur l'opération turquoise eh, rwanda ukuri ku bikorwa by'ingabo z'abafaransa muri turquoise muri mirongo cyenda na kane muri icyo gitabo cye umwanditsi w'umunyamakuru charles onana yemeza ko ingabo z'abafaransa zazanywe mu rwanda no gutabara abatutsi akongeraho ko ubufaransa bwabitewe n'uko amahanga yavugaga ko bushyigikiye leta yavugwagaho gukora ubwicanyi muri mirongo cyenda na kane mu kiganiro cyahise mu bice bibiri bitandukanye kuri bbc mu rurimi rw'igifaransa charles nana yavuze ko yakoze ubushakashatsi bwimbitse akifashisha inyandiko zibitse mu biro by'umukuru w'igihugu cy'ubufaransa elise izibitse ku cyahoze ari icyicaro cy'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u rwanda rwa arusha minisiteri y'ingabo y'ubufaransa izibitse mu biro by'uwahoze ari perezida wa amerika bill clinton ndetse n'izibitse ku cyicaro cy'umuryango w'abibumbye izo nyandiko zose avuga ko zahishuye ko ibyo bavuga ku basirikare b'abafaransa atari byo ko izo ngabo zitigeze zikingira ikibaba bicanyi ngo bahunge ejo bundi ku itariki ya karindwi z'ukwezi kwa kabiri nibwo umunyamakuru jacques martin yabonye ibaruwa imwirukana adahawe n'amezi atatu y'integuza ateganywa mu masezerano y'akazi ikigo cy'itangazamakuru bbc cyasobanuye icyemezo cyayo kigira kiti wafashe icyemezo cyo gukora ikiganiro ku ngingo ikurura impaka kandi udakurikije amategeko ngenderwaho ndetse utabibwiye abakuyobora bbc ikomeza igira iti uko kubura ubushishozi no kudakurikiza amategeko agenga abanyamakuru ba bbc byatumye leta y'u rwanda yohereza ikirego kuri bbc iti ibyo rero ni impamvu zikomeye zisobanura ko wirukanywe ku kazi kubera ikosa rikomeye ijwi ry'amerika ryashatse kumenya uruhare leta y'u rwanda yagize cyane cyane ku kirego bbc ivuga ko yagejejweho minisitiri ushinzwe eac muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga olivier nduhungirehe yatubwiye ko nta kirego leta y'u rwanda yigeze itanga kandi ko kiriya ari ikibazo kireba bbc ubwayo umunyamabanga mukuru w'urugaga rw'abanyamakuru bo muri senegali bamba kase avuga ko n'iyo u rwanda rwaba rwaratanze ikirego bitavuga ko umunyamakuru yagombaga kwirukanwa
baravuga ko leta y'u rwanda yatanze ikirego icyo kirego kirihe niyo kandi cyaba gihari kubera ko leta y'u rwanda ibifitiye uburenganzira none se byaba impamvu yo kwirukana umunyamakuru wakoze ikiganiro nari kubyumva iyo jacques matanda aba yaravuganye n'umuntu utavuga rumwe na leta ushyira mu majwi u rwanda akaba atarahaye u rwanda umwanya wo kwiregura ibyo nabyumva
none se bbc ko yivuga ko yafashe kiriya cyemezo kubera ikirego cya leta y'u rwanda kandi leta y'u rwanda ivuga ko ntacyo yatanze ijwi ry'amerika ryandikiye bbc riyibaza kwemeza koko niba icyo kirego kiriho mu itangazo bbc yagejeje ku ijwi ry'amerika nubwo bwose birinze gusubiza ikibazo babajijwe cyageraga kiti mushobora kwemeza ko mwabonye ikirego bivugwa ko cyatanzwe na leta y'u rwanda mu gisubizo bbc yagize iti ntabwo twagira icyo tuvuga ku bakozi bacu gusa ariko abanyamakuru bose bagomba gukurikiza amategeko ya bbc agenga yikoramakuru muri yo harimo gutangaza inkuru nyazo guha abantu n'ibigo umwanya wo kwiregura iyo bashyizwe mu majwi kudakora ibyo bishobora kubangamira isura ya bbc nk'ikigo kizerwa kitarenganya kandi gitanga amakuru nyayo kuri afurika no ku isi umunyamabanga mukuru w'urugaga rw'abanyamakuru bo muri senegal bamba kase avuga ko icyemezo cya bbc kinyuranije n'ubwisanzure abanyamakuru bagomba kugira iyo bakora amakuru avuga ko babuharaniye bakabubona biyushya kuya ati rero ntabwo tuzabuhara kubera bbc
twamaze imyaka myinshi duharanira ubwisanzure no kutaniganwa ijambo ibyo byanditse mu itegeko nshinga rya repubulika ya senegal bbc yafunguye ibiri dakari igomba kubahiriza amategeko ya senegal
hagati aho impuruza yatanzwe ku rubuga rwa interineti ku cyumweru isaba bbc gusubiza jacques mata ku kazi irenda kugera ku bantu ibihumbi birindwi na magana atanu bashyizeho umukono venuste nshimiyimana ijwi ry'amerika londres
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
nari naciye ku masonga nkitangura impunzi z'abarundi zahungiye muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu ikambi ya rusenda zihangayikishijwe n'ikibazo c'amadeni basigura yuko kuronka imfashanyo batevye ari muri bimwe biriko bituma bafata amadeni batari bushobore kuriha inkuru bimenyesha amakuru y'igihugu y'amerika muri kongo vedaste ngabo aya madeni avugwa ahanini afatiye ku bifungurwa izi mpunzi zafunguye ku minsi mikuru ya noheli n'ubunane ziteze yuko ishyirahamwe rya pamuri zabaheza ubufasha bw'amafaranga y'amezi abiri yo guhayisha muri uku kwezi kwa kabiri ariko siko byagenze kuko ishyirahamwe rya pamu ryatanze ubufasha bw'ukwezi kumwe mu gihe izi mpunzi zivuga yuko bazifitiye amezi abiri hategekimana emmanuel ni impunzi yo mu nkambi yo mu rusenda afite abana umunani avuga yuko gutinda guhabwa ubufasha bw'amafaranga yo guhayisha bikorwa n'ishyirahamwe rya pamu bituma ahora mu madeni adashira y'ibifungurwa baba babafashe ku bacuruzi naze mu bisanzwe ndabizi abanyisuze ideni nabuze iyo nkura n'igihumbi kimwe ndabariha ndakivanira urwo bariye ku munsi mukuru nasinze bansanga bariye ukwezi kwa mbere niko baduhaye ay'ukwezi kwa kabiri twose tubaho gutyo hatungimana celestin ni umuyobozi w'abayangayanga bo muri nkambi asobanura yuko bangayikishijwe n'uburyo impunzi zariye ibitungwa mu minsi mikuru ariko kuri none zikaba zarabuze amafaranga zishura bitewe n'uko pamu yabahaye amafaranga y'ukwezi kumwe umugezi zari ziteze guhabwa amezi abiri nk'abayangayanga binjiye mu ngorane imwe ntabona ukuntu bizogorana ukuntu bayiva imbere bafashe ibitungwa ku baforunisere babo babiha abanyagihugu abenshi bigina umwaka wari urangiye uwundi utanguye bazi ko bazopokera n'imiburiburi udufaranga tw'amezi abiri ariko wo kubwira bapokere twa dufaranga tw'amezi abiri baciye baronshwa udufaranga tw'ukwezi kumwe rero bivanye n'utudeni abanyagihugu ari burihe mu bihumbi cumi n'icyenda n'amajana atanu ari burihe angahe asigarane angahe kubwira arabe ukuntu yibeshaho mu yindi minsi gushikaho irindi gaburwa ry'amafaranga rizoberako bene ibitungwa bariko bishyuza hanyuma abayangayanga nabo bakishyuza abanyagihugu bahawe ka kaboga ugaca usanga umunyagihugu arabuza yacira n'ayamira yariye ideni yari azi ko azoriha muri fuware ariko ya fuware bari biteze y'amezi abiri ntishobotse kuba y'amezi abiri iba y'ukwezi kumwe si amadeni y'ibifungurwa n'amatungo yonyine araje inshingiza impunzi zo muri farumasi ndayisaba eveline akorera farumasi yo mu nkambi yo mu rusenda avuga yuko bamufite ideni ry'amafaranga ibihumbi ijana na mirongo wenda na bitanu by'amakongomani abantu baraturembeje kuko amadeni ntibariha raza bagakopesha imiti bavuga yuko bazoriha bapokeye kuko bari basize bababwiye ko bapokeza amezi abiri none bene amafarumasi ubu bari kudufata ati ntitwishyuze aho ugiye kwishyuza ati bampaye amahera y'ukwezi kumwe itaye zitatu mu bana batandatu wumva ndabigenza gute kandi nawe nza ndagufitiye nk'itaye zibiri kuko tugiye kwa muganga ntibatuvura neza tushya twirukira kuri mwega b'amafarumasi ati dupokeye turoshya tubariha ariko ntibari kuriha ni ingorane ziri ko ziraba kubera batari ko barariha basi kubapokeza amezi abiri bari babemeye bagufite nk'ideni ry'amafaranga angana gute ijana na mirongo icyenda na bitanu bari bambwiye ko banyishyura kuko hari abo dutera inshinge tukabasanga mu mihira yabo abandi tukabaterera ngaho nyine kuri farumasi imiti tukabahereza ariko none ntibari ko barariha amahera y'abandi kubera kubera batabapokeje neza nk'uko bari babyiteguriye ese niko umuyobozi w'inkambi yo mu rusenda emmanuel ntirambeba avuga kuri iki kibazo cy'impunzi zinjira mu madeni kubera ziba zatinze guhabwa ubufasha n'ishyirahamwe rya pamu pamu by'amadeni ntabyo tahura cyane kuko ntagimenya ivuga ko abantu bajya imfungurwa ari uko bapokeye ariko kandi nabo barazi ko imfungurwa dupokera zidakwiye rero kuri abo bantu bo baba barafashe amadeni barababwira ati baraba ukuntu bashobora kuyaga hagati yabo kugira ngo ikibazo bashobore kugiheza bukebuke kuko yo pamu iravuga ko yiteguye ko muri uko kwa kabiri hamwe bawukora bagaheza gupokeza kare bakagenda mu murongo naho nyine bagaheza kare ko bogenda bagategura ibindi ni ukuvuga muri uko kwa kabiri akaba bagaruka kudupokeza ariko hamwe bitoshoboka mu ntango z'ukwa gatatu bazoza kudupokeza amafaranga y'ukwezi kwa kabiri vedatse ngabo ku bw'ijwi rya amerika mu rusenda w'umutara kivuye
wa mwanya w'ibyaranze ino tariki mu mateka ku itariki ya cumi na kabiri z'ukwezi kwa kabiri mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda n'icenda inama nkenguzamateka ya amerika yagize umwere wahoze arongoye ico gihugu ariwe perezida bill clinton venuste nshimiyimana gahunda yo gushaka kuvana bill clinton ku mwanya we yatangiye ku itariki ya munani z'ukwezi kwa cumi muri mirongo icyenda n'umunani igihe inteko y'abadepite y'amerika yabyemeje hakoreshejwe itora uwari perezida wa mirongo ine na babiri wa leta zunze ubumwe za amerika yaregwaga ibyaha byo mu rwego rwo hejuru n'ibiciriritse muri make clinton yaregwaga kuba yarahungese umukobwa witwa paula jones akiyongeraho kuba yarahakanye ko yari afitanye ubucuti bushingiye ku mibonano mpuzabitsina na monica Lewinsky wakoraga akazi ko kwimenyereza muri White House nyuma y'amasaha atandatu y'impaka mu nteko nshingamategeko abadepite bemeje ingingo ebyiri zo kugenderaho kugira ngo Bill Clinton akurwe ku butegetsi ahamwa kandi n'icyaha cyo kubeshya kandi yararahiriye kutabikora Clinton yabaye umuperezida wa kabiri wasabiwe kuvanwa ku butegetsi n'inteko y'abadepite nyuma ya Andrew Johnson ku itariki ya cumi na kabiri z'ukwezi kwa cumi n'abiri muri mirongo cyenda n'icyenda clinton yahanaguweho icyaha ku birego byombi uko ari bibiri yagumye ku butegetsi kugeza arangije manda ye ya kabiri ku itariki ya makumyabiri z'ukwezi kwa mbere muri bibiri na rimwe
venuste nshimiyimana urakenuye kutwibutsa amateka yaranze ino tariki yakoze fasirige behu yegeranije amajwi yacu hamwe na ageni odius bari kumwe muhinga bw'ibyuma diane nahazwe narindemesheje ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi ndabikibanure ndayifuriza kubandanya mururanirwa mu byo murimo byose turaza kongera igihe cy'isaha cumi mu kiganiro muri isanga igihe cy'isaha cumi ni ku masaha yo mu burundi no mu rwanda tubatumire no mu bindi biganiro biri imbere igihe cy'isaha cumi na zibiri azora amakuru amakuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari igihe cy'isaha imwe n'iminota mirongo itatu naho amakuru agezweho ku isi ariko turaza kwibanda cyane ku mugabane w'afurika mugira imana mu byo murimo byose mubandanye kuryoherwa n'ibiganiro by'ijwi ry'amerika mu ndimi zitandukanye